fine yourself calm down ah uh, wait na the guy leave am abeg leave him, na your guy sure ah, wait wait i dey chat with her? okay how far you. come I go check with her Customer, customer. How fun are you been now? Ah? You should. I'm fine. How may I help you? Please, I, I'm looking for Loveland. Lovely no day now. No, don't worry now. Leave I day for you. They, they say I will take care of you. Don't, don't worry. I will take care of you very well. Uh, see now, see my package. Lovely no day. Come now. She'll come. I will do you well. Uh-uh. You know they see. Don't worry. Check me out now. You know they say it's a carry. I will, treat, I will treat you well. Come now, you don't reach my domot now. What's wrong with this girl? I say not the whole day. Come now. Ah, you don't see, you don't see anything I carry. You check now. I will take care of you. Hey, Charles. How are you doing? Fine, no, you don't come back. Yes. Ah, welcome. Thank you. Hey. How have you been? I did now, but did inside clothes. That's leave me. Look at you. You're looking so good. Uh, thank you. Thank you. No worry, I got a lot of goodies for you. Really? Mm-hmm. uh-uh, thank you. Oh, when she leaves, I just open for my person. their body, they water. So how's it been with you lately? Fine, no, oh. fine. But just the now, just the hustle. Mm. Mm. Lovely. Yeah, Charles. Don't you think it's high time you stop this business? <laughs> stop. See, I know if you stop this thing. This business i no fit Now they give me food now. Now it's at this shop? i no fit if i stop i want to survive i no fit stop Oh. Hmm. if you say so. Mm -hmm. so how your wife and children now how everybody do? Mm, they are fine yeah. i didn't come with them let them enjoy themselves there Why i spend time with my baby girl here. Ah Uh -uh. <laughs> ah, so like seriously. Ah, me every every today I go finish you na. Uh -uh. Mm, are you sure? Every every today na for me I go just finish you. Come on, let's get down. Happy? I really missed you. I miss you more. I miss hmm. you. So tell me, what do you miss about me? Everything. Especially that your gula. Uh -uh. Mm -hmm. Yes, now you leave me waka come on since when? I miss you, Dayo. I miss you. You don't miss me. You're everything. I miss you. Baby, it's just a smile. <laughs> everybody just everywhere just dey like eh shine but i no understand wetin dey sup na. babe you no go understand i dey inside heaven like this. like seriously. i dey tell you. na be your person na. she know that my bobo wa tell you say he dey abroad. Hey, eh, I remember am now. He don land na. Huh? Serious? I dey tell you. Wait. He don land. When he come back na? Ah ah. Na him just comot for here na, you no see am. You mean that man wey tell me for abroad, na him be that wife see? Na him na. Hey! Eh, start person pikin fine. Eh, eh, eh, eh, no just go there no go there. wetin be dat one na person no go talk wetin i see. wetin you wan talk abi wey collect my man from me. ah you get man abi man hear word. ma tell you. tell me. the kind money wey dat guy give me Hi! baby. if you see money, I think it's inside heaven like this. How far oh, I hear money oh. Ah, how far now? viti viti, what's up? I know say na money oh, iye go do. <laughs> If not be money, wetin na one year again ah, na. This girl, she's too funny abeg. <laughs> Money, wetin happen? waiting do money? Where did they pick up? We dey pick up for your head. Come take. Idiot. Abeg. gist me jare better person wey the money dey. that my bobo hey. we dey abroad hey. e don land hey. e don land e don mean it wey the goodies na. abeg leave this idiot come that your bobo he no he no get friend link me now. Mm. link you to where hmm? link you go where. no mind am like dey find where you go link go abeg make i go cook noodles jare hunger dey cash me. na now you come now. oya now i dey come. you need help. I no need your help. Abeg, we no need am make she go cook the food later. If I never use to go here. house, later I go. Go your room now. Abeg, comot, you too like am ebo. You know where I from come find you, you just dey chase person. Na the welcome you go give me update wey I don carry from Mount Everest come carry give you now, you don dey chase me. I don I don carry my update dey go. You get any day dey get update. You too like am ebo. You no dey favour you. Go your you room, dey go. Ah! See am ah. Hey! You go still ask me for this. Wait small eh? because see as they they they they, they too like wahala ah na so if you dey waka room to room dey go close wetin dey happen for for for person room ha oh awa o shu abeg dey go close my door for me. Uh-huh. babes wetin happen now this one wey come in come outside wetin dey happen. update dey happen. hey. Mm. Oh if you see this guy wey dey on board now this one na sugar daddy ewe eh if you see car wey dis guy carry see fine boy make we leave fine boy we no dey chop fine boy if you see money this guy hmm, na love na love e be like say na love sugar boy i no know i no know as I pass to take be e no even concern me wetin concern me now na this one you need to chop am babe hey god you see this information wey you give me this update hey. eh? hmm. like this eh? you see your intake mm. you hmm. don increase hey i trust you, now. na you be mama i trust you ah. i trust you ah. see this one see this guy this if you see this guy money mm -hmm. davido dey learn for where he dey God. You know say I know they you know say me I be updation mama now. You see I know this, they want you see this kind news I want to be hearing. Ah. I but, like this kind of view. See, or information without IT now, no be anything. Now we need to look for how to you know collect this guy number. This one, no gree make him fall from your hand. Oh. This guy, hey, if you see, if you see, if you see Benz. Hmm, no worry, just relax. Hmm. The only the IT way you give me now, eh? Problem don't solve. Hmm. Problem don't solve. Oh. You need this guy. Wait oh. me. Yeah, relax. Hmm. We go get, we go get. The, uh -uh trust me. No, no, you don't trust me again. This guy be like person wey dey move too much. You need to act fast. Before the next night, we go Yes, they don't come up for this place. You know they get me anywhere. You sure? As far as you don land, don't land. Yeah. You no going out. not what is it. Eh? Oh, you want to go after? Eh? Nico, continue what you're doing. okay why are you even crying see why i tell you soldier go soldier come back remain the same see asawo no the love o oh. because you caught him cheating on you that's why you are crying like this ah. you no go understand if to see na ordinary cheating for better but this one na oma oma our own oma. <laughs> as i say am i wan waka comot never say baby no vex you no understand. see see see my tell you na men for you be that o but wait o no tell me say you don dey love dis guy o <laughs> asawo no dey love o oh. <laughs> asawo no dey love but wait sha i know how you feel. You see those girls? They want to snatch him away from you so that he'll stop giving you this. See, all those plenty, plenty money they do. But you no go work for them. Lie, lie. You no go work. You know what's happening? I have an idea. Hmm? Yes. Tell me that. Something we could do to get him back. You Good morning. I don't ever tell you something wey no make sense before. You know, you know, you know they believe me sef I dey talk. If you no know me, I be Chelsea o. Oh. If I don talk, you know say na gbam and you dey set once. So abeg smile. Ah, I don't know wetin make you dey love. Say whether you don hear say I shower dey love before. Ah, I never hear o. Oh.